country people, how una dey welcome back to texas tv we don't carry another tori come give una about waiting dey soul for palace as the information where we don't gather right now we say that olori tobi mother she no happy again with how Toby is handling issues with kabiyesi we hear say that her mother is not in support of tobi's uh, character, her mother is not in support, that Toby went away to go and bring twins, to go and buy children come into the palace. We heard that the mother don't already advise Toby Taya, say make she return the twins as your husband doesn't want them. Obey your husband, now waiting in Mama Conde tell and since and Toby has refused. Reasons doesn't want to adhere to anybody's advice. Yes, she has been doing things on her own because say she is jealous that all Kabiese's properties is going to be owned by Prince Tedinekawo. That they are not all of them are not going to be in the palace without a child and Prince Tedenekawo will just take away all Kabiesi's properties. Yes, because Kabiesi get plenty properties as we had alleged. That Kabiesi, as we know, gets companies, gets businesses. He is in oil business, he is into estate, he has a lot of things that he is managing. Prince Tadenekawo being the only son is the one in charge. Yes, so toby want to make sure say ah queen naomi's son is not the only son i want to have my own son so that i will be competing with queen naomi kabiyesi will also give me some of his properties that is the reason gongom will make toby to go and uh, bring those things into the palace we hear say Mama don't they advise and tell and say no do this thing, no go carry twins will no be your own enter palace she did not hear he has been dancing to her own tunes. We heard that when she, uh, she brought those twins into the palace, in calling Mama to come and help Ambo. Yes, as of that time, Olori Miriam wants to be the one to take care of her in the postpartum care. So that Miriam go find out, say, if truly she is the one will give birth to those twins. Because Miriam they ready as of that time to expose Toby. But Toby did not agree that Miriam is going to take care of her. That is when the mother came in. The mother came in, they went to Ikoyi mansion, they were staying together. And the mama don already see her. Toby know they breastfeed her children. Toby know they birth them. Toby know they wear them clothes. Toby know they change them diapers. Toby know they show them love and affection. That ah, e don too much o na im the mama come to be say ah you need to be taking care of these children if you claim that you are the one that birthed them na so wahala start o oh. tobi come dey shout for the mama say ah no tell me wetin to do for my husband house say you are here for postpartum care just do what your job is the mama dey there in silence dey do wetin im dey do o oh dey wait make olori tobi time reach make him take am back where him go carry am becos as we dey hear say olori tobi is she is from wasita uh, ogun state yes so the mama don't wait ah, to wait tire for olori tobi to take her back to where she come from from their village tobi did not agree again say mama go stay with them but mama go dey take care of the twins so that she go get time dey waka waka waka where she dey go day we dey hear say tobide palace dey fight kabiyesi tobide palace dey fight miriam dey fight ronke dey fight queen naomi because she dey fight everybody now wey she feel say ah she be mama ibeji nobody reach am so now as it is we hear say im mama say kai she no fit stay again o oh. say if olori tobide not take her e better make she kukuma carry her things and go that these children were tobi born now say these children will be her grandchildren because there is no way tobi go bring children from where she did not know and she will carry them make grandchildren know she talks say tobi sisters dem don't marry na then carry their pregnancy na then born them, and now those tobi sister children now im be their grandchildren but for tobi to go and bring another woman's children enter for this place ah that she did not have a, a grandchildren in the hand of Oloritobi, Say she don't overstay, she won't go. Oluritobio thought that uh, it is a laughing matter. She try, try, try, make the mama stay back. The mama said, lie, lie. She then go back to her house, say this place not be her house. She won't leave. Because these children, she not understand to be and these children they do. you claim say you get uh, you be the one wey carry dem you carry evidence enter palace show kabiyesi your pregnancy photo show kabiyesi your scan show kabiyesi the hospital wey you take deliver show kabiyesi the birth certificates of the children even at last she carry video of how she was operated carry am enter palace go show kabiyesi you know she refuse to do a dna test showing that she still she's still hiding her cockroach in her cupboard? Yes, she still have something that she's hiding. And the mama don't come out right now, Can't give Oloritobi better but won't scatter everything where Oloritobi they hide. By saying that Tobi's children no be no be her grandchildren o, say she don disown her. No be only as if it's his own children o, say her she don disown Oloritobi's eh, children because they are not truly Toby's twins. That Toby be her, her child. If Toby carry belle, she go know. If Toby give birth, she go know. How come Toby carry belle? She no tell her mama for nine months. She give birth, not nothing until the naming ceremony before the mama was called to come over for for for postpartum care. e dey very suspicious Now, im the mama say lie lie as the mama enta ikoyi oh, to take care of Toby, oh, Toby they walk up and down they go different places she know they even behave like person where where give birth her breasts know they come out she know they take care of the twins she know they bed them. how come you wan convince the mama say ah na Toby will give birth to those twins it is somehow so the mama to already observe everything finish and say no these children are not my grandchildren o oh and i cannot be staying here to take care of children that are not my grandchildren It better make i kukuma go back to the village where i dey yes make i kukuma go back to my husband's house go stay with my husband than staying here with tobi and children where i don't know where she carry come and mama they see waiting they sub for for Toby's uh, mansion because the alleged mother though already stormed that place up to five to six times to come and beg uh, olori Toby, to return back the twins saying carry money him carry jewelry him carry everything where Toby give her Said the only thing wey him want be say make him return all these things make Toby give am back her children and Toby refused at some point she arrested the woman she threatened the woman she wanted to bribe the woman there is nothing where Toby never do just to see that the real mother is not surfacing in that ikoyi mansion again so my country people the matter wey we dey hear be say olori oh mother she don come out to oh, tok say that toby's children are not her her grandchildren That they are not because she did not understand how toby take carry her pregnancy how toby take born till this stage that they are now so my correct people na wetin dey sup for inside palace as alleged abeg make una chook mouth drop your comment hit on the subscribe button. Stay tuned for more updates will be coming from this channel from time to time about waiting the software inside the palace of only allegedly. Thank you guys for always coming by.